iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe bwakeye hano i washington dc muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze mu makuru y'aka kanya mu burundi abantu cumi na babiri bishwe n'imyuzure abandi makumyabiri barakomereka nyuma y'imvura y'umuhindo yaguye mu mpera z'iki cyumweru gishize imvura ibaye nyinshi aca yiruka arega ubyura umugore n'abana bari baryamye mu nzu arababwira ati ngaho byuka muratewe byuka ngaho ntibayumva ngo acatangura gutora amabuye rero atera ku mabati kugira yumve ko bumva abona na nyine imvura ibaye nyinshi aca ariruka asubira inyuma baciye batwaga uko bari babiri na nyina wabo uwo ni umwe mu babonye imwe mu miryango itembanwa avuga uko byari bimeze hagati aho leta yo irarwana no gukura abaturage mu turere tumerewe nabi kurusha utundi bivanye n'abari mu turere tugeramiwe bogerageza bakahigirwa kure muri uyu mwanya tutarabona ingene igicu kimeze kandi tutaraheza eh, gusubira gusubiza ayo mazi mu nzira yayo uwo nawe ni minisitiri w'umutekano no gukinga ibiza mu burundi alegiyome bunyoni tubafitiye n'andi makuru mu kanya gato ntimujye kure ni mu kanya reka ariko mugenzi wanjye aloyizi bigirimana abanza tubwire amakuru avugwa hirya no hino ku isi aloyizi urakoze geoffrey turiyahera muri afurika umuhari w'iterabwoba wa al shababu uremanga ko wakoze igitero cy'ubwiyahuzi mu gutega bombe mu modokari yari igamije kwica intwazangabo za gisirikare mu gisagara ca galkayo ni hagati muri somaliya ico gitero cyahitanye abantu umunani hakomereka abandi mirongo itanu na batanu ku munsi wa gatandatu abayibonye babwijwe rya amerika ko iyo modokari yasambutse igihe abategetsi ba gisirikare bariko barava mu ihoteli bagiye mu nama yo gusubiza hamwe abanyagihugu abategetsi bavuga ko abasivile bane bapfuye hamwe n'abasirikare bane igihe ico gisasu caturuka caturika murambabarira leta ya sudani yaruguruye amatohoza ku byaha byo mu ntambara byakorewe mu ntara ya darfure n'ubutegetsi bwa perezida omar al bashir nk'uko byashyikirijwe n'umushikirizamanza mukuru w'icyo gihugu ejo ku munsi w'imana umushikirizamanza mukuru tagersile el haber yabishikirije ashitse i Khartoum inyuma y'urugendo yarimwo muri Emirates zunze ubumwe z'Abarabu ibi vyongereye ku mutahe mpuzamakungu Bashir yasohorewe na CPI ku vyaha byo mu ntambara hamwe n'ivyaha vya kiremwa muntu leta ya israeli ishikiriza ko izoreka abakristo bo mu ntara ya gaza bakaja kugendera intara ya sijordani no mu bibanza no mu kibanza ceranda ca betelehemu ku munsi wa noweli abakristo baba ba, baba mu ntara ya gaza baharugwa ku gihumbi ku miliyoni zibiri z'abanyagihugu bahaba israeli yamyemeza ko umuhari hamasi wo mu ntara ya gaza ari umuhari w'iterabwoba ibitigiri by'abasize ubuzima mu mvura ivanze n'umuyaga muri Espagne Portugal n'ubufaransa byaraduze gushika ku bantu icenda ejo ku munsi w'Imana imvura n'imiyaga byataziriwe Elsa na Fabien byarujuje inzuzi bica imiyaga nkuba aho abantu barenga ibihumbi ijana cumi n'umunani gushika ubu batagira umuyaga nkuba abantu babiri bafiriye muri Portugal abandi ndwi bafira mu gihugu ca Espagne amaratiro umunani mu gisagara cya Madrid yari yugawe ku munsi wa gatandatu ku bw'iyo miyaga n'imvura nyinshi ibihumbi by'abanyagihugu muri Iraq barongeye kwihereza amabarabara ejo ku munsi w'Imana imbere y'uko ikiringo ntarengwa ca saa sita y'ijoro co kugena umushikiranganji wa mbere w'imfatakibanza gihera imyiyerekano yiyamiriza leta ku murwa mukuru Baghdad no mu manuko hagwiriye abayisilamu bo mu bwoko bw'abashite yatanguye kuva mu kwezi kw'icumi aho biyamiriza ukurya ibiturire byamugaje ubutegetsi kudatunganiriza neza abanyagihugu bituye leta hamwe n'ikena ry'ubuzi umushikiranganji wa mbere wa irake abdele abdul mahdi yatanze imihoho ku munsi wa gatanu gushika ubu ntarasubirizwa abantu bashika amajana ane na mirongo itandatu nibo bafiri- bapfuye abandi ibihumbi barakomereka kuva iyo myerekano itangura mu kwezi kw'icumi perezida wa afghanistani ashraf ghani asa n'uwatsindiye ikiringo kigira kabiri mu biharuro by'imfatakibanza byatangajwe ku munsi wa gatanu mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'umunani ukwezi kw'icenda komisiyo y'igihugu ijejwe amatora yatangaje ko ghani yatsinze ku majwi mirongo itanu na rimwe kw'ijana ku banyagihugu barenga umuriyoni n'amajana umunani bitabiriye ayo matora abategetsi basigura ko abitavye ayo matora ari bake cyane ku mvo z'umutekano muke uterwa n'abagwanyi b'abatalibani hamwe n'utunenge twahabaye twavuye muri ayo matora hamwe n'ibibazo by'ubuhinga nayo muri nouvelle zelande abahitanywe n'ibirunga bihitiye muri ico gihugu bariyongereye gushika kuri cumi n'icenda nk'uko vyashikirijwe n'igipolisi ejo ku musi wa mbere Ni nyu- kuri uyu musi wa mbere murambarira ni nyuma y'aho ibindi biziga bibiri bitorewe abantu mirongo ine n'indwi bagwiriyemwo ba mukerarugendo bamuka muri australia nibo bari ku izinga igihe ico kirunga catera ku itariki icenda z'ukwezi kw'icumi na kabiri uyu mwaka abandi bantu mirongo ibiri na batanu baracari mu bitaro kandi basangwa n'abasinzikaye cane
Aloyizi Bigirimana ugize neza kutubwira ayo makuru ayo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika tuyahere mu burundi aho imyuzure yatewe n'imvura nyinshi yahitanye abantu cumi na babiri igakomeretsa makumyabiri ndetse igasenya n'ingo zigera kuri makumyabiri mu majyaruguru ya bujumbura imibare nitangwa na polisi y'uburundi ikanemeza ko ikiri y'agateganyo eloge buri kaneza yadukurikiraniye iyo nkuru abanyagihugu ba mumakaziya w'interekwa na nyabagere muri zone kamenge mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura baraye batewe n'imyuzura iyo myuzura yunyuwe n'akuzi cari gaca muri ako karere karuzuye kanengesera bitewe n'amazi menshi yaje ava mu mitumba ihanamiye umugwa mukuru w'ubutunzi w'uburundi ako kuzi kasenyeranije gahitana amabuye ibiti n'ayandi masuri kirenza abantu n'ibintu abategetsi batari bake harimo umukuru w'igisagara ca bujumbura fredin bonimpa n'umushikiranganji ajejwe umutekano arenga yome bunyoni bazindutse kuraba ivyaraye bibaye bwana bunyoni yatanze ibitigiri vy'imfatakibanza vy'abantu bahasize ubuzima hakaba hamaze kubonekana abahasize ubuzima cumi na babiri ahanini harimwo abana n'abantu bafite imyaka yisumbuye hanyuma hakaba hari n'abarenga mirongo itatu bakomeretse bariko baravurwa kandi turizigiye yuko abashoboye gutabarwa bose batarahasiga ubuzima baza gushobora gukira turavye uko bariko barabitaho Eh, turavye rero ibyabaye ni bijanye n'ibihe by'ihinduka eh, ihinduka ry'ibihe turimwo aho imvura nk'uko bari barabimenyesheje abahinga eh, yuko izogwa ari nyinshi yaguye ari nyinshi hanyuma eh, imigende imwe imwe yari itegekanije gutwara amazi ikarengerwa muri iyo migende harimo cari uwabiri iruhande y'uwo mugezi atubwira uko yatanguye kumva kw'ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu rishira uw'imana ritari rimeze nk'ayandi hari saa kumi z'ijoro niyo twari kubera tubwo amazi yadusiye turi mu nzu turyamye ndetse dushobora turabyuka tubyutse tutora abandi bana nyine tuvukana ndavuga ati reka tubasohore hanze hama du- dusohoke dusohore ibintu dusohotse rero tuko turatembera ngaha turabe ukuntu byifashe duca tuja nyine ahantu ngaho inyuma nyine hari kotire ngaha tubona abamere babiri bari gusa nyine ego twababonye kubera duca turabafasha turabahereza ibikenewe barambara baca barabatwara no kwa muganga hari saa kumi z'ijoro imvura yatanguye kugwa jena natanguye kuyumva saa cyenda kubera jena ari indyamye Imvu- amazi niyo yambyuye amazi yabaye menshi nyine turiko turasumba ibintu nyine dukurayo ivyondo nyine tubisora hanze turashima gusa imana kubera twe tukiri bazima nta kundi ayo mahirwe hari abatayabonye nk'uko vyiganwa n'uwo mukenyezi yabuze ababanyi biwe babiri yatanguye kubona imvura ibaye nyinshi aca yiruka ari gubyura umugore n'abana bari baryamye mu nzu arahamagara baranka kwitaba arababwira ati ngaho byuka muratawe byuka ngaho ntibayumva ngo acatangura gutora amabuye rero atera ku mabati kugira yumve ko bumva abona na nyene imvura ibaye nyinshi aca ariruka asubira inyuma baciye batwaga uko bari babiri na nyina wabo mu kurindira ko haboneka inyishirama yo kwirinda ingaruka mbi z'ihindagurika ry'ibihe umushikiranganji bunyoni ahanura abanyagihugu kwimuka mu turere tubangamiwe anasigura ko batagira aho baja hariko hategurwa uburaro bw'imfatakibanza boba barashizwemwo bivanye n'abari mu turere tugeramiwe bogerageza bakahigirwa kure muri uyu mwanya tutarabona ingene igicu kimeze kandi tutaraheza eh, gusubira gusubiza ayo mazi mu nzira yayo ikindi twabwira bene igihugu ni uko bogerageza gufatana mu nda no gufashanya ababijejwe muri leta bari ngaha kandi bari ndaro abaza kubura aho barara nabo turategekanya yuko hashobora kuba eh, ahantu hashigwa eh, uburaro bw'imfatakibanza kugira ngo eh, ntihagire ubusinzikara gusa ibiharuro biracakorwa hariho amazu inkukura yahitanye igitigiri cyayo kiraza kumenyekana mu nyuma mu ijoro ryo kuwa kane rishira uwa gatanu imyuzura yari yakomerekeje abantu yongera ibomora amazu muri zone ya buterere mu buraruko bwa bujumbura nyene nayo mu ijoro ryo ku itariki ya gatanu ishiri ya gatandatu ku kwezi abantu mirongo ibiri n'indwi barahitanywe n'imisozi yishitse bitewe n'imvura y'isegenya ku mitumba itatu ya komine mugina intara ya cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi abandi bantu icenda baburiwe iburengero imiryango irenga ijana ikaba yateshejwe izayo imirima myinshi nayo irononekara mu gihe abahuye n'ayo makuba bagisaba kuronswa aho baba barimuriwe n'imfashanyo hanini zigizwe n'imfungurwa abanyeshuri bagera ku majana atatu na cumi n'ubu ntibasubira kuja ku masomero eroje buri kaneza ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika adresi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
amashyirahamwe atanu yigenga yo mu burundi yatsinzwe urubanza yari yarezemo leta y'icyo gihugu mu rukiko rukuru rw'umuryango wa afurika y'uburasirazuba ayo mashyirahamwe yareze avuga ko icyemezo cyo kuyabuza gukorera mu burundi cyaciye ukubiri n'amategeko y'igihugu ndetse n'amategeko mpuzamahanga ariko urukiko rwo rwifashishije amategeko agenderwaho mu burundi gukiza urwo rubanza leta y'uburundi yishimiye umwanzuro w'urukiko mu gihe ayo mashyirahamwe yo avuga ko agiye kujurira icyo cyemezo pierre claver niyo nkuru amashirahamwe yigenga arabwa n'ingingo ya sentare nkuru y'umuryango wa afurika y'ubuseruko igisata cayo ca mbere n'atanu ni ya prodeh forsk focode akate burundi na rcp mu mpfunyapfunyo y'igifaransa ayo amaze gufutwa na leta y'uburundi yahisemo guhunga igihugu acayitura iyo sentare y'umuryango wa afurika y'ubuseruko eac kugira ngo iyatunganirize mu gufutwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ubushikiranganji bw'intora y'agati mu gihugu bwayagirije ko yagize uruhara mu bikorwa ubutegetsi bwise imigumuko no gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu rubanza rwari rumaze imyaka itatu ruburanishirizwa muri eyase ayo mashyirahamwe yasigura ko yafutswe n'utarabifitiye ububasha kuko kuri bo wari gufata iyo ngingo ari umushikiranganji w'ubutungane yoyo yemeza ko yariko arahanira ubwigenge bw'abanyagihugu mu kubahamagarira kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu ingingo yafashwe na sentare ya eyase ivuga ko ifutwa ry'ayo mashyirahamwe ritahonyanze amategeko y'igihugu n'ay'uwo muryango eyase metre nestor kayobera aburanira leta y'uburundi arashima iyo ngingo ni urubanza rujanye n'amashyirahamwe ategamirijwe vya politike yafuswe n'ingingo y'umushikiranganji w'intara yo hagati mu gihugu n'ishangwe bita force akat aprodh fokode hamwe n'ishangwe bita rcp iyo sentare yaraye yerekanye yuko ico abashingamanza ba leta bavuga ko ari ico yuko ingingo y'umushikiranganji w'intara yo hagati mu gihugu ari ingingo itahonyanga iteko na rimwe ryaba iteko rigenga amashirahamwe atahana ivyiciro vya politike ryaba n'iteko rigenga umuryango wa afurika y'ubuseruko yamara abunganira ayo mashirahamwe bobo barahakana ivyo bagirizwa bakavuga mbere ko iyo ngingo itabanyuze metre janvier bigirimana ni umwe muri bo e, n'ingingo yadutangaje cane e, kuko e, ni urubanza twari twatuye iyo sentare ku bijanye eh, n'amashyirahamwe yafuswe hahonyanzwe amategeko y'u Burundi eh, hahonyanzwe kandi n'amategeko agenga umuryango w'ibihugu vya afurika y'ubuseruko cyane cyane ku gisata eh, kijanye n'ivy'uburenganzira bw'abantu hamwe n'ivy'intwaro ibereye eh, kuko eh, mu mategeko eh, yagenga amashyirahamwe adaharanira ibyiciro vya politike eh, uburyo bubiri bwonyine bwategekanywa bwari uko amashyirahamwe ashobora gufutwa bivuye ku nama ya bose y'abagize aya mashyirahamwe eh, canke bivuye ku ngingo y'ubutungane Eh, ntitwatahuye na gatoya ingenere yo sentare itavuye ngo ibone yuko eh, ayo mategeko atandukanye yaba ay'igihugu yaba ay'umuryango w'ibihugu vya afurika y'ubuseruko yahonyanzwe avuga ko bazokunguruza urubanza Eh, mu gihe ubutungane bw'u Burundi eh, busanzwe budashobora gutunganiriza abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Burundi eh, nta kindi twokora turi gusubira gusaba ko iyo sentare eh, mu gisata cayo c'iyungururizo isubira ikihweza imburano zacu ikihweza urubanza rwacu eh, maze eh, ikabona yuko eh, igisata ca mbere caciye urubanza nabi Eh, mwe n'izi manza kiba gihambaye kindi kuri twebwe eh, ni uko kaba kajya ubwira amakungu eh, tutibagiye akarere amabi ariko arakorerwa abarundi amabi ariko arakorerwa eh, amashyirahamwe yigenga n'abandi bahanira agateka kazana muntu reka mbere muri rusange abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i burundi cyane cyane ko ayo musentero usanga n'abayakoramwo eh, baba ari abantu barungikwa n'amareta ugasanga hariho imanza zimwe zimwe bashobora gutinya eh, kuvuga yuko leta yatsinzwe eh, mwe n'ivyo rero bituma Eh, niyo eh, abategetsi b'i Burundi bariko eh, baratera induru ngo batsinze imanza canke ibindi ivyo twe ntibiduca intege na gatoya kuva ubu leta isaba amakungu kudaha agaciro ibishikirizwa n'ayo mashyirahamwe ayo nayo nka yose yimuriye ibikorwa byayo hanze y'igihugu akora cyane cyane amaraporo y'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu izo raporo ntizisiba gufatirwa ko n'amakungu hamwe n'ishami mpuzamakungu oni cyangwa sentare mpuzamakungu mpanabyaha sepeyi Pierre Claver niyo nkuru ku bwijwi ry'Amerika.
mu gihe kitagera ku mezi atandatu uburundi buraba bwinjiye mu matora y'umukuru w'igihugu ayo matora arategurwa mu gihe havuga umwuka wa politike utameze neza ushingiye ku byo bamwe babona nko kutihanganirana ku batavuga rumwe muri politike mugenzi wacu diane nininahazwe yavuganye na gervais rufikiri wigeze kuba visi perezida wa kabiri w'uburundi uyu wigeze no kuba perezida wa sena ni umwe mu barwanashyaka ba cnddfdd bamaganye mu ikubitiro indi manda ya perezida pierre nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umva uko asobanura iki kibazo naho abategetsi b'ubu badashaka kubyemera mu mvugo baza barabihakana uruhagarara rwadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ariko n'ubu rugihanze abarundi rwarasize uburundi n'abarundi mw'imvune niniya cyane ubutunzi bw'abanyagihugu n'igihugu byaragabanutse cyane igihugu kirabuze amahera y'agaciro urwaruka ubu ruri mwiheburo indongozi z'uburundi bari bakwiye ahubwo gushyira umwete bakemera yuko byabagoye cyane cyane rero bakareka gufatira abanyagihugu amaboko imugongo babazirikira mu nzira idashika cyane cyane mu kugira ngo bashobore kuja mu matora adakumira amatora atunganijwe neza abarundi baguma biziriwe byerekana yuko iki kiringo cabaye intambamyi niniya cyane ku burundi n'abarundi ibiharuro biravyerekana banki y'isi yose canke izindi nzego zikomakomeye ku isi iyo ziriko ziragira urutonde rw'ibihugu mu bijanye n'umutekano mu bijanye n'ubutunzi mu bijanye n'agateka kazina muntu uburundi muzosanga buri inyuma mu kanya mwari muvuze gato ivyerekeye amatora muri ico gihugu c'u Burundi hari amanama atandukanye yagiye araba mu runani Senared rutavuga rumwe na leta y'u Burundi kandi namwe bwe murimwo muri urwo runani izina ryanyu ryari ryaravuzwe mu bari bavugwa biteguriye gutahuka mu gihugu c'u Burundi ayo makuru yariyo canke byarigeze kuvugwa hari mu kwezi k'umunani no mu ntango zo kw'icenda twari twashize ubwoba kireka tugende twubake igihugu cacu mugabo twasanze abatavuga rumwe na leta bagiye baratotezwa barangazwa hari impunzi zaba hafi igice c'umuriyoni ziri hanze harimo indongozi z'abarongoye imigambwe abarongoye amashyirahamwe yigenga bari barongoye amaradiyo yigenga bose barahunze abandi barishwe i burundi ivyo rero nizo ntambamyi nyamukuru bihagaze yuko uri ku butegetsi afise ubwoba bw'uko abatari ku butegetsi bomusita uwutari ku butegetsi nawe afise ubwoba bw'uko abari ku butegetsi bamugirira nabi ndetse no ku mwaka ubuzima bakaba umwaka ubuzima izo rero ntabamye zatumye n'ibyo biganiro bidashika nk'uko twe twari tubyifuza kugira ngo tujye gufasha igihugu cyacu cy'u Burundi hanyuma muri urwo runani senarede naho nyine nubwo mutaruvugira mu rurimwo ruzokwitabira ayo matora canke erega hasanzwe hariho abanywanyi ba senarede bari mu burundi kandi b'imigambwe barongoye n'imigambi bari mu burundi ntibisanzwe yuko baheza bakaja mu matora bakagerageza gusitana kugira ngo hagire igihinduka mu bya demokarasi bisaba inguvu zininiya cyane mu bihugu cyane cyane birangwa no guhonyora ku mategeko kutubahiriza umwidegemvyo w'abantu ivy'umugambwe cndd fdd nubwo mutaki urimwo mwarabikurikiranye murabizi mwari muzi ngene uwo mugambwe wari utunganijwe abenshi bariyumvira bati mbega umukuru w'igihugu c'u Burundi azokwitoza canke ntaritoza narirya uwo mugambwe utaratanga umukandida wayo gushika ino saha muri mubemera ko atazo gusubira kwitoza ivyo novuga ko tuzovyemera tubibonye ubwa mbere hashobora kuzoba havuzwe ibintu mugabo mu nyuma bigahinduka vyumvikana yuko rero atawosya bwose kandi noneho kutitoza ni kimwe kugira ngo uburundi burongogwe neza ico n'ikindi sinibaza ko abarundi bo boshira amaso mbegazo ntashobora wenyene kwisubiriza n'uwushobora kubandanya ivyo yahora akora ico nico gihugu nyamukuru co kuraba yuko by'ukuri hari hihinduka nyezina rishobora kuba iryo naryo ryoshoboye kuba iyo amatora aba yobaye mu mwidegemvyo
tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino reka tuyahere mu burundi duhe mugenzi wacu desire hatunga imana ijambo kuri uno w'imana niho hatangurira dar es salaam mu gihugu cya tanzania ihiganwa ry'umupira w'amaguru bakinira ku musenyi urukino bita beach soka igihugu cy'u burundi cyitabiriye iryo higanwa ubwa mbere kikaba cyatsinzwe mu rukino rwa mbere n'igihugu cya seyisheri ibisindo bitandatu kuri bitanu umumenyereza w'umugwi nserukiragihugu karumba jean amenyesha ko intango yamigoye ariko akemeza ko mu zindi nkino bashobora kuzitwara neza inshuro ya mbere kuca mu ngino bene izi abakinnyi b'iwanjye bakinanye ubwoba mu gice cya mbere mu bice bibiri bijya byari bisigaye bagerageje kwinjira mu rukino baca bararukina neza vurema niyo twatumye tugombora ibyo bisindo byose ariko ubona twatakaje ahabaye utuntu duterere duto duto siritu ari amategeko amwe ujya muri rwadije nitwo twabagoye ariko twabonye mace ya uganda na tanzania ni mace yari isanzwe gusa ariko nuko gusa bubu bafise abakinnyi bafise amagabari manini manini ariko icyo onye icyo gutera ubwoba twe tumeze neza ni kompetisiyo twe tuzogwana gushyira ku munota wa nyuma karumba jean amenyesha ko muri iryo higanwa yizeye kuzohigira byinshi kuko no mu rukino rwa mbere rwonyine aremeza ko yahakuye icigwa akaba yizeye ko iryo higanwa ryatumye abana b'uburundi baja kuraba aho abandi bagaje igisemo rizonatuma urwo rukino ruhurumbirwa mu burundi mwamenya ko iryo higanwa ryitabiriwe n'ibihugu bitanu arivyo tanzania uganda malawi seyisheli n'uburundi mu ntara ya muyinga naho abakunzi b'umupira w'amaguru basanga akanovera karagabanutse cyane bigatuma abaza kurorera umupira iyo habaye inkino bagenda bagabanuka bamenyesha ko kubona basigaranye umugwi wa olympic star gusa mu cyicaro cya mbere ariyo ntandaro ya vyose bifuza ko umugwi wa unité fc uri mu cyicaro cya kabiri woduga mu cyicaro cya mbere kugira abakunzi bagaruke ku kibuga twahomvye ibintu vyinshi kubera no mu cyicaro cya mbere burya ukina amamashi menshi kandi ubona n'umupira mwiza uryoshe turakeneye ko twasubira kuduga mu cyicaro cya mbere ubwira twerekane nk'umupira twari tuzi kera kubera muri iyi minsi urabona umupira wacu ukomeje gusubira hasi kuko atari mu cyicaro cya mbere twifuza yuko nyine twasubira mu cyicaro cya mbere ubwira dusubire gufata umwanya wacu nk'abayinite mu bisanzwe je naho ndi umufana wa stari ndifuza yuko na unite yoduga kubera umupira twaraba kera ngahi muyinga so tukiraba turabona ko duhomba cyane gose ku buryo biboneka yuko hano imuyinga umupira uri kurata agaciro kubera iyo migwi yose itari mu cyicaro cya mbere tuze turanyinyana nyene amaso ku yandi nk'uko byahoze kera muri iyo ntara hari imigwi ibiri iri mu cyicaro kimwe usanga biryoshye cyane rwose zotunezereza twese uyu mugwi wa initefuse uduze mu cyicaro cya mbere kubera ngaha muyinga ubwa mbere aho hambere hahise byari byiza kubona bariko barapinzanya twararyoherwa tukishima tubonye habaye nka derby ya inite na star byaba biryoshye cyane umugwi wa inite usubire kugira iki ukaduga ukishaja mu cyicaro cya mbere byo bari byiza rwose tuduhimbara ahi muyinga imigwi ya unite fc na olympic star ikiri mu cyicaro cya mbere iyo yahuye abantu basidukana n'iyo nka n'abo mu ntara nka ngozi na kirundo zihana urubiyo na muyinga badasigaye inyuma desire hatungimana kigali ijwi rya amerika urakoze desire hatunga imana reka noneho tunyarukire mu rwanda duhe umwanya mugenzi wacu jean claude munyandinda mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda yari igeze ku munsi wayo cumi na gatanu ari nawo usoza icyiciro kibanza fazale ku wa gatanu habaye imikino itatu ikipe ya etenseri fc yanganyije na gicumbi fc ibitego bibiri kuri bibiri kuri stade umuganda y'i rubavu kuri stade ya kigali i nyamirambo ikipe ya as kigali yatsinze heroes fc igitego kimwe ku busa hanyuma bugesera fc inganya na gasogi united igitego kimwe kuri kimwe kuri stade ya bugesera ejo ku wa gatandatu habaye imikino ine ikipe ya as muhanga yanganyije na sunrise ubusa ku busa kuri stade ya muhanga Kiyovu Sport ikubita Mukura Victory Sport ibitego bine kuri bibiri kuri stade ya Huye i Butare. Marine FC yatsinze Musanze FC igitego kimwe ku busa kuri stade Muganda i Rubavu. Hanyuma mu mukino w'agapingane wabereye kuri stade National Amahoro i Remera, ikipe y'abasirikare b'u Rwanda APR FC iha gasopo mukeba wayo Rayon Sport yitsinze ibitego bibiri ku busa. Ejo ku cyumweru habaye umukino rukumbi ubera kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Muri uwo mukino ikipe ya Police FC yatsinze Espoir FC ibitego bibiri kuri kimwe. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 15 ikipe ya mbere ni APR FC ifite amanota mirongo itatu n'arindwi ku mwanya wa kabiri hari polisi fc n'amanota mirongo itatu n'abiri rayon siporo iza ari iya gatatu n'amanota mirongo itatu na rimwe ikipe ya as muhanga ni iya kane ifite amanota makumyabiri n'atatu mukura victory siporo ni iya gatanu n'amanota makumyabiri n'abiri kiyovu siporo iza ku mwanya wa gatandatu nayo ifite amanota makumyabiri n'abiri iya karindwi ni etenseri fc ifite amanota makumyabiri bugesera fc iza ari iya munani nayo ifite amanota makumyabiri ikipe ya cyenda ni sunrise ifite amanota cumi n'icyenda gasogi united ikaza ari iya cumi n'amanota cumi n'icyenda nayo ku mwanya wa cumi na rimwe turahasanga as kigali ifite amanota cumi n'arindwi marine fc nayo n'amanota cumi n'arindwi ikaza ari iya cumi na kabiri ikipe ya cumi na gatatu ni musanze fc ifite amanota cumi n'abiri espoir fc ni iya cumi na kane nayo ifite amanota cumi n'abiri ikipe ya cumi na gatanu ni gicumbi fc ifite amanota icyenda iya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni heroes fc ifite amanota umunani n'umwe n'ibitego cumi na birindwi imikino yo kwishyura muri iyi shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda izatangira mu minsi ya mbere y'ukwezi gutaha kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare ejo ku cyumweru hatowe abayobozi bashya bagize komite y'ishyira ishyirahamwe ry'uyu mukino ni nyuma y'uko aimable bayingana wari usanzwe ari perezida wa ferwasi yeguye ku mirimo ye hamwe n'abo bari bafatanyije bose umuyobozi mushya watowe ni abdara murenzi wahoze ayobora akarere ka nyanza mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda yanabaye kandi perezida w'ikipe ya rayon siporo umupira w'amaguru uyu yari umukandida umwe rukumbi ku mwanya wa perezida mu matora yo ku munsi w'ejo ese abdala murenzi afite imigambi iki turu di rwanda kuyitegura ntabwo ari ugutegura gusa imihango ahubwo no gutegura bazayigiramo uruhare abakinnyi tugiye gushyira imbaraga mu kwegera abakinnyi tubategure mu buryo bw'umubiri no mu buryo buri morale ku buryo bazitabira irushanwa bameze neza ikindi ni ukomeza gutegura neza muzi ko turimo guhatanira kwakira uh, irushanwa ry'isi ry'amagare tugiye gufatanya na timu yabiteguraga tubitegure neza ni ugukomeza kubaka kandi umukino w'amagare mu bakinnyi bakiri batoya murabizi yuko ni umukino ukunzwe n'abanyarwanda turifuza yuko uyu mukino uba umuco mu banyarwanda tugarutse ku byavuye mu matora nyirizina visi perezida wa mbere w'ishyirahamwe ferwasi yabaye agnès mukazibera ku mwanya wa visi perezida wa kabiri hatorwa alphonse nkuranga uwatorewe kuba umunyamabanga mukuru ni jean leonard sekanyange naho umubitsi aba asya ingabire iyi komite nshya yatowe ifite inshingano zitoroshye zitegereje zirimo no gutegura isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu turu di rwanda riteganyijwe gutanga gutangira mu mezi abiri ari imbere mu gusoza duterera akajisho mu mukino w'intoki wa basketball aho ikipe ya patriote yo mu rwanda yamaze kubona itike yo kuzakina icyiciro cya nyuma cy'irushanwa rihuza amakipe meza muri afurika basketball africa league iyi kipe yabigezeho mu irushanwa ryari rimaze icyumweru ribera i kigali hagamijwe gushakisha amakipe atatu azahagarara afurika y'uburasirazuba n'iy'amajyepfo muri icyo cyiciro cya nyuma cya bar yari claude munyandinda i kigali
inshuti mwari muteze amatwi ibiganiro byacu muri aka kanya turabashimiye kuba mwahisemo radiyo ijwi ry'amerika tunabararikiye kandi gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bikurikira ndashimira abamfashije ku buhanga bw'ibyuma kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma mwiriranwa amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.